amatara y'ikinyabiziga n'ibimenyetso biranga ibinyabiziga n'inyamaswa amategeko rusange ingingo ya mirongo irindwi na gatanu igika cya mbere amatara ya buri kinyabiziga agomba kuba ateye ku buryo nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri ritukura ryaboneka ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga kandi nta tara cyangwa akagarurarumuri byera cyangwa by'umuhondo byagaragara mu ruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga uretse itara ryo gusubira inyuma n'akaranga cyerekezo igika cya kabiri amatara n'utugarurarumuri bigomba gushyirwa ku buryo nta gice na kimwe cy'ikinyabiziga cyangwa cy'imizigo cyabangamira ibonesha ryabyo igika cya gatatu ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenze abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye itara ndangamugimba cyangwa itara ndangabumbarare n'itara ryerekana icyerekezo igika cya kane iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo ibimaze kuvugwa ntibikurikizwa ku byerekeye itara ribonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga igika cya gatanu utugarurarumuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa n'umweru utw'inyuma tugasa n'umutuku naho utwo mu mbavu tugasa n'umuhondo cyangwa icunga rihishije igika cya gatandatu amatara menshi y'ubwoko budahuje kimwe n'amatara n'utugarurarumuri bishobora gushyirwa ahantu hamwe cyangwa mu kintu kimwe amurikiramo buri tara na buri kagarurarumuri bipfa kuba bikurikije amategeko abyerekeye kandi ku buryo budashobora kujijisha igika cya karindwi nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero mirongo ine kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye ibimaze kuvuga ntibikurikizwa ku matara kamenabihu no ku itara ryo gusubira inyuma igika cya munani gushyira amatara ku kinyabiziga kimwe cyangwa ku binyabiziga bikomatanye bigomba gukorwa ku buryo rimwe amatara maremare amatara magufi amatara kamenabihu amatara ndangambere n'itara ribonesha icyapa kiranga ikinyabiziga ashobora gukoreshwa gusa mu gihe amatara ndanga ari ku mpera y'ikinyabiziga cya nyuma mu bidakomatanye nayo acanye kabiri amatara ndangambere yakira rimwe buri gihe n'amagufi n'amatara kamenabihu y'imbere amatara ndangambere yakira rimwe buri gihe n'amatara magufi kamenabihu n'amatara kamenabihu y'imbere nyamara ibivugwa mu gika cya mbere ntibitagezwe ku matara maremare cyangwa magufi iyo hakoreshejwe bashaka kwerekana ibimenyetso bimurika bivugwa mu ngingo ya mirongo ine na karindwi y'iri teka ingingo ya mirongo irindwi na gatandatu igika cya mbere a ibinyabiziga hakurikijwe urwego rwabyo bigomba kuba bifite buri gihe amatara n'utugarurarumuri bikurikira rimwe amatara maremare n'amagufi ashobora gushyirwa mu kirahure kimwe kimurika imbere y'imodoka urumuri rwera cyangwa rw'umuhondo rudahuma amaso kabiri itara ryo guhagarara rishyirwaho gusa iyo ingufu za moteri zirengeje santimetero kibe ijana na makumyabiri n'eshanu gatatu itara ndanganyuma rigomba gushyirwa ahegereye inguni y'imoso y'ikinyabiziga itara rigufi rishobora gushyirwa cyangwa kudashyirwa ku kinyabiziga gifite moteri y'ingufu zitarenza santimetero kibe mirongo itanu gatanu amatara maremare nayo kubisikana ategetswe gukoreshwa gusa iyo umuvuduko w'ikinyabiziga kidapakiye kandi kigeze aho ategamye ashobora kurenga ikirometero makumyabiri mu isaha gatandatu ikinyamitende itatu bifite moteri bigomba kugira amatara abiri ndangambere n'amatara abiri ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze n'utugarurarumuri tubiri inyuma iyo hakurikijwe ubugari bwabyo iri tegeko mu ngingo ya mirongo irindwi na karindwi igika cyayo cya gatatu ridashobora kubahirizwa hakoreshejwe itara rimwe gusa igika cya karindwi itara ribonesha icyapa kiranga nomero z'ikinyabiziga z'ibinyabiziga ritegetswe gukoreshwa gusa iyo ikinyabiziga kigomba kugira bene icyo cyapa igika cya munani za romoruke zigomba nanone kugira inyuma amatara yateganijwe ibinyabiziga bikurura iyo mbuga iyo imbogamizi itewe nazo ituma amatara yazo atabona neza ibinyabiziga ndakumirwa bigomba kugira itara ry'ubururu imyasa riboneka mu mpande zose b ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero ebyiri na santimetero icumi bigomba kugira amatara ndangaburumbarare c imodoka zose uretse izagenewe gutwara abantu kandi zifite imyanya umunani yicarwamo hatabariwe n'intebe z'umuyobozi kimwe na za rumaruke zikururwa n'izo modoka zigomba kugira ibyapa bifite imirongo inyuranyemo itukura n'iyera ku buryo ku mpande zombi zigira inyuguti ya v icuramye nk'uko bigaragara ku rugero ruri ku ngereka ya cyenda y'iri teka buri cyapa cyujuje ibimenyetso bivuzwe haruguru kigomba mbere yo gutandikwa kwemererwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu no gutumanaho igika cya kabiri uretse amatara n'utugarurarumuri bitegetswe mu gika cya mbere cy'iyi ngingo hashobora gukoreshwa andi matara cyangwa utugarurarumuri hakurikijwe izi ngingo ibinyabiziga bishobora gushyirwaho amatara amurika kure cyane amatara kamenabihu amatara yo gusubira inyuma n'itara rishakisha rifite ibara ryera cyangwa umuhondo b akagarurarumuri gashobora gushyirwa kuri buri tara ndanga akagarurarumuri kamwe cyangwa tubiri bishobora gushyirwa ku mpande z'ikinyabiziga cyangwa ku byo cyikoreye c ibinyabiziga bikoreshwa butagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho amatara yerekana icyo bikora nk'imbere y'itara ry'icyatsi ryerekana ko ikinyabiziga kidakodeshejwe imodoka zishyirizwaho zigishirizwaho nazo zishobora gushyirwaho itara ryerekana icyo zikoresha b ibinyabiziga bigenewe imirimo ifitiye rubanda nyamwinshi akamaro cyangwa za otobisi bishobora gushyirwaho amatara yera agenewe kumurika ibyanditswe byerekana inzira bikurikira n'aho bijya iyo ayo matara ari inyuma y'ikinyabiziga ntashobora kohereza urumuri inyuma ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero ebyiri na santimetero icumi bishobora gushyirwaho amatara ndangaburumbarare ikiranga imbere y'ikinyabiziga gishobora kongerwaho itara ryera cyangwa ry'umuhondo riri imbere rireba inyuma kandi rimurikira uruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga iryo tara ntishobora kubera imbogamizi umuyobozi w'ikinyabiziga riteyeho cyangwa abandi bayobozi buri modoka cyangwa buri rumaruke ikuwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso witegura kumunyuraho iryo tara rigomba gushyirwa inyuma kandi hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga hashi ibinyabiziga bihinga n'ibikoresho byabigenewe bikoreshwa n'abafatanya imirimo ntibigomba gushyirwaho amatara yateganijwe ku gika cya mbere cy'iyi ngingo iyo bitagenda hagati y'uko izuba rirenga n'iyo rirashe za autobisi zigenewe gutwara abanyeshuri zigomba gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rihishije amyatsa rimwe riri imbere irindi riri inyuma kugira ngo zerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda ayo matara agomba kumurika muri metero ijana muri buri ruhande rw'aho zihagarara amategeko yihariye ingingo ya mirongo irindwi na karindwi igika cya mbere amatara ndanga yera cyangwa y'umuhondo ari imbere y'ikinyabiziga n'amatara ndanga atukura ari inyuma y'ikinyabiziga agomba ariko kuba adahumishije cyangwa ngo atere imbogamizi abandi bayobozi kandi agaragara nijoro igihe ijuru rikeye muri metero magana atatu nibura uhereye imbere n'inyuma y'ikinyabiziga nyamara ku byerekeye amatara y'inyuma y'ibinyamitende na velomoteri iyo ntera iba gusa metero ijana igika cya kabiri utugarurarumuri tugomba nijoro igihe ijuru rikeye kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri muri metero imwe iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'icyo kinyabiziga utugarurarumuri turi inyuma haza rumurike tugomba gusa n'ishushanyo n'igishushanyo cya mpande eshatu zingana zifite kuva kuri santimetero cumi n'eshanu kugeza kuri makumyabiri kandi rimwe mu masonga yayo rireba hejuru uruhande ruteganye naryo rukaba rutambitse butambitse romoruke zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero mirongo inani zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande utugarurarumuri turi ku kindi kinyabiziga kitari romoruke ntidushobora gusa n'igishushanyo cya mpande eshatu gika cya gatatu umuguno w'inyuma w'igice kimurika cy'amatara mato ndangambere na ndanganyuma kimwe n'icy'utugarurarumuri tw'imbere n'utw'inyuma igomba kuba ahatarengenza santimetero mirongo ine ku mpande z'ubugari ntarengwa bw'ikinyabiziga gika cya kane ahari hejuru cyane y'ubuso bumurikaho amatara ndangambere ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze metero imwe na santimetero mirongo cyenda hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye ku byerekeye utugarurarumuri ubwo buhagarike bushobora kurenga metero imwe na santimetero makumyabiri amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe hejuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri ku ntera ya metero magana abiri nibura mu gika cya gatandatu amatara yo guhagarara umwanya munini agomba kohereza imbere urumuri rwera n'urutukura inyuma kandi akubahiriza ibyangombwa bituma amatara ndangambere na ndanganyuma agaragara ingingo ya mirongo irindwi n'umunani igice cya mbere amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika ku muhanda ku ntera ya metero ijana nibura imbere y'ikinyabiziga iyo ntera ingana na metero mirongo irindwi n'eshanu ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe ijana na makumyabiri n'eshanu imigongo y'inyuma y'igice kimurika cy'amatara maremare ntigomba na rimwe iyo ayo matara agizwe n'umubare utari igiharwe kwegera impera z'ubugari bwose no ku mikaba y'inyuma y'igice kimurika cy'amatara magufi igika cya kabiri amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ya metero mirongo ine imbere y'ikinyabiziga iyo intera ingana na metero cumi n'eshanu ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu za santimetero kibe ijana na makumyabiri n'eshanu umuguno wo hejuru w'igice kimurika cy'amatara magufi ntushobora gusumba metero imwe na santimetero makumyabiri uhereye ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye ku binyabiziga bigomba kugira kuri buri ruhande amatara abiri magufi isonga ry'igice kimurika uhereye ku murongo ugabanya ikizigamo kabiri mu burebure bwacyo ntushobora kujya hirya ya santimetero mirongo ine ku isonga y'ubugari bwose n'ikinyabiziga imodoka ntishobora kugira amatara arenze abiri magufi iyo ikinyabiziga gifite itara ryo gusubira inyuma iryo tara rigomba kuba ryarakozwe kandi rigashyirwaho ku buryo byohereza urumuri rwera cyangwa rw'umuhondo mu ntera itarenga metero ebyiri andi kandi rudahuma cyangwa rutabangamiye abandi bayobozi igituma iryo tara ryaka kigomba kuba ku buryo ryaka gusa iyo gusubira inyuma bitangiye ingingo ya mirongo irindwi n'icyenda igika cya mbere itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba ridahumishije kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ya metero ijana na mirongo itanu no ku manywa igihe cy'umucyo mu ntera nibura ya metero makumyabiri iyo itara ryo guhagarara riri hamwe n'itara ndanganyuma cyangwa rifatanye naryo rigomba kugira urumuri ruboneka cyane kurusha iryo tara rifatanye naryo igika cya kabiri ahari hejuru cyane y'ubuso bubonesha bw'itara ryo guhagarara ntirishobora gusumba metero imwe na santimetero mirongo itanu n'eshanu uhereye ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye igika cya gatatu iyo ikinyabiziga gifite gusa itara rimwe ryo guhagarara iryo tara rigomba gushyirwa mu murongo ugabanyije ikinyabiziga mo kabiri ku buryo bungana mu burebure bwacyo cyangwa hagati y'ubwo murongo n'impande y'ibumoso y'ubugari ntarengwa bw'ikinyabiziga igika cya kane itara ryo guhagarara rigomba kwaka iyo feri y'urugendo ikoreshejwe ingingo ya mirongo inani igika cya mbere amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyatsa biringanije ku buryo bigira umubare utari igiharwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga amatara y'imbere akaba yera cyangwa umuhondo ay'inyuma akaba atukura cyangwa se n'icunga rihishije igika cya kabiri ayo matara ashobora gufatanywa n'amatara ndanga n'amatara yo guhagarara aho amatara ndangacyerekezo ashyirwa ku kinyabiziga hagomba kuba hateye ku buryo ibyerekezo byerekanwa n'ayo matara bibonwa ku manywa na nijoro baba imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga n'abagenzi bakeneye kumenya imigendekere y'ikinyabiziga igika cya gatatu amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ya metero ijana na mirongo itanu ku manywa igihe cy'umucyo mu ntera ya metero makumyabiri igika cya kane ahari hejuru cyane y'itara ndangacyerekezo ntihashobora kuba harenze metero imwe na santimetero mirongo icyenda hejuru y'ubutaka igihe ikinyabiziga kidapakiye igika cya gatanu imikorere y'imyasa igomba kuba inshuro mirongo cyenda ku munota hashobora kwiyongeraho cyangwa kugabanuka inshuro imyasa mirongo itatu dusubiremo igika cya gatanu imikorere y'imyasa igomba kuba inshuro mirongo cyenda mu munota hashobora kwiyongeraho cyangwa hakagabanukaho inshuro z'imyasa mirongo itatu ingingo ya mirongo inani na rimwe itara ribonesha icyapa kiranga nomero z'ikinyabiziga rigomba kuba ryera kandi nijoro igihe ijuru rikeye rigomba gutuma izo nomero zisomerwa muri metero makumyabiri nibura inyuma y'ikinyabiziga iyo gihagaze iryo tara ntirishobora kohereza inyuma y'ikinyabiziga urumuri ruturutse mu isoko yarwo inyamaswa n'ibinyabiziga bikururwa n'inyamaswa ingingo ya mirongo inani na kabiri igika cya mbere iyo amatara yateganyijwe ku ngingo ya mirongo irindwi na gatandatu adashobora gushyirwa ku kinyabiziga bitewe n'imiterere yacyo cyangwa n'imizigo gitwaye umuherekeza agomba gutwara ku ruhande rw'imbere kandi ibumoso bw'ikinyabiziga itara ryera cyangwa ry'umuhondo rimurika ryerekeza imbere naho umuherekeza wa kabiri agatwara ku rundi ruhande rw'inyuma ibumoso bw'ikinyabiziga itara rimurika ryerekeza inyuma igika cya kabiri kuva bwije kugeza bukeye umuyobozi w'inyamaswa zikurura cyangwa izikorera ibintu zitazirite cyangwa amatungo biri mu nzira nyabagendwa agomba gutwara itara ry'urumuri rwera cyangwa rw'umuhondo ribonesha ku mpande zose igika cya gatatu iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze ane cyangwa amatungo magufi arenze atandatu ugaragazwa n'itara ry'urumuri ryera cyangwa umuhondo ritwawe imbere y'umukumbi n'itara ry'urumuri rutukura ritwawe inyuma y'uwo mukumbi